murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda banywanyi inshuti zacu mwiriwe neza ni thomas kamirindi ubasuhuza radiyo ijwi ry'amerika iravugira kuri fm mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu karongi na fm ijana na kane n'ibice bitatu kigali mu rwanda mu burundi muri kuri iyi saha turi ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ni mujye kandi no kuri interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo kamu no ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu zose kuri voa radiyo yacu maze mukurikire iki kiganiro cyanyu murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nibyo koko murisanga mwanabibonye kuri facebook voa radiyo yacu mbanje kubashimira cyane mwese banywanyi b'ijwi ry'amerika ko mushaka kwitabira iki kiganiro muri benshi ndabizi ko muri ba mudatenguha nongeye kubibashimira rero uyu munsi insanganyamatsiko ni intambara y'uburusiya na ukraine igeze he iragana he uburusiya buvuga ko burimo bugenda bwigarurira uduce dutandukanye twa ukraine mu burasirazuba bwayo ukraine nayo yinjiye mu burusiya mu ntara ya kursk kuva ku itariki ya gatandatu y'ukwa munani gushize kandi kugeza ubu ngubu hagati y'impande zirwana zombi uburusiya na ukraine nta mishyikirano y'amahoro bavuga intambara igitangira mu kwa kabiri ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri yateye ibibazo bikomeye by'umwihariko by'impeke muri afurika ibi nabyo murabyibuka noneho rero ubu ngubu bigeze he ibi byose turabiganiraho n'inzobere ibikurikiranira hafi cyane kuva ndetse na mbere mbere rwose cyane intambara igitutumba nta wundi ni porofesori paul kananura ni impuguke n'umushakashatsi mu bya politiki mpuzamahanga n'umutekano ku isi porofesori kananura muraho murakomeye
muraho murakomeye kamirindi ndabasuhuje nsuhuje n'abanywanyi b'ijwi ry'amerika ndagushimiye cyane rwose by'umwihariko umwanya wongeye guha ijwi ry'amerika ni uko intambara rero urayikurikirana kuva mbere nk'uko maze kubivuga itaratera ku buryo bweruye amasasu ataratangira gusohoka mu mbunda warabikurikiranye uko byatutumbaga none ejo bundi ikirere nayo iratungurana yinjira ku butaka bw'uburusiya nta muntu wabitekereje kuba impande zombi zifata ahangaha rumwe rugafata ahangaha urundi rugafata hariya ko ari urujijo
oya nta rujijo rurimo kuko ikirere yamaze gutsindwa intambara haba ku rugamba rusanzwe rw'intambara haba muri politike ndetse ubu ngubu biriya kariya gatero shuma yakoze mu burusiya ni uburyo bwo kuyobya uburari ni uko babonaga bageranijwe muri muri dombasi noneho bakavuga bati nidutera hariya mu bushinwa nako nidutera hariya mu burusiya biraza gutuma ingabo z'uburusiya zitugabanyaho ingufu zijya kwitabara abarusiya rero barabibonye babona ko ari imikino barabihorera binjira hariya muri kurusike ubundi bo bakomeza gufata ahantu henshi muri dombasi banegera uriya mujyi ukomeye cyane mu bintu bya gisirikari wo bita porovoske kuko ari wo uhuriramo uhuriramo gari ya moshi n'imihanda ituma bagemura intwaro n'ibindi bikoresho ku rugamba urumva rero kuba ubu ngubu uburusiya buri kuhasatira birerekana ko nibimara gufata uriya mujyi eh, intambara izaba isa n'iyigabanije ubukana hariya bafashe za dombasi na Lugane- na doneske ubundi bariya nabo hariya binjiye urabona yuko bageze aho bo ubwabo bahagarara suja bamaze gufata mu kwezi ngira ngo kilometero kare nk'igihumbi ariko ntibafite ubushobozi bwo kuhagira abafite buriya batakaje ibintu byinshi byaba intwaro za gisirikari byaba abantu ku kiguzi gito eh, cy'agaciro gato k'aho bafashe kuko ni ahantu hadatuwe cyane kandi hadafite ibintu bikomeye byakangirikara ku bukungu bw'uburusiya ariko rero kurusike bavuga yuko hari i- ni ni nk'ikira n- n- mbese hanyura gazi iva mu burusiya ijya mu burayi by'umwihariko uburayi bw'uburasirazuba byo nta ngaruka byari byatangira kugira kuba ikirere iri kuru- iri aho ngaho kurusike nta ngaruka birimo bigira kuri gazi iza mu burayi mu burasirazuba
Na- n'ubundi uburayi bwafatiye uburusiya ibihano ni ukuvuga rero ko bu- bugura peteroli yabo mu rwihishwa Eh, kuba rero bahafashe eh, ni uguhana abanyaburayi aho guhana abarusiya kandi abanyaburayi nibo babafasha ubwo rero sinumva ukuntu eh, nibo tuvuga ko bari no gutsindwa mu rwego nyine rwa politiki mpuzamahanga kuko nta- nta- ntabwo ntabwo wajya kurasa mu kirenge cy'ugufasha Mm. nuko noneho rero perezida wa ukraine volodimir zelenski ahora asaba aya mahanga akomeye ngo amureke arase akoresheje by'umwihariko misile aya mahanga amuha hanyuma ngo arase cyane kure mu burusiya aya mahanga akanga byo ha- amakuru ahari ni ayahe ubu ngubu
erega biriya bisaba n'abazi ko bidashoboka kuko aramutse arashe kure mu burusiya bazi ko uwo munsi kireni itasigara no ku ikarita y'isi ni icya mbere icya kabiri bazi ko urugamba batazarutsinda icya gatatu ntabwo ari kireni irwana n'uburusiya ni ibihugu by'i burayi eh, na amerika birwana n'uburusiya birwanira na ikirene mu burusi birwanira n'uburusiya muri ikirene Mm.
ibyo rero ni byo bituma batashobora eh, gutanga ubwo burenganzira kuko baramutse babutanze intambara yahindura isura kandi ntawamenya aho yagera n'ubundi intambara tubona itangira ntabwo tumenya uko igenda ihinduka n'uko irangira mukomeje kumva Eh, ni radi ibyo nyine ye mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira rero ku ntambara ya ukraine n'uburusiya kuri telefone dufite bahati sanchez junior niyo maj- niyo ma- niyo mazina yatwoherereje kuri facebook y'ijwi rya amerika voa radiyo yacu bahati we
karame uraho urakomeye
yego ndaho ndakomeye mu rwanda mu rwanda mu kahe karere
mu karere ka rindi umurenge wa rusiga yego nuko gusha ku ngingo
Eh, ngewe icyo ndabaza porofeseri rero Mm,
eh, harabura iki kugira ngo united nation kiri kureba kitari kohereza nk'ubufasha bwayo kugira ngo intambara irangire Ah, united nation irabura iki kugira ngo yohereze abasirikare nk'uko tubibona nko muri afurika haba muri mari nko mu- cyangwa se muri congo muri somaliya harabura iki yo ngo yohereze abasirikare yo- ba- bahagarare hagati nyine be- be gukomeza barwana united nations ni umuryango w'abibumbye
Eh, Mm, ye bahati urakoze irabura iki kugira yego Eh,
ye sawa.
urakoze ku kibazo cyawe
sawa porofeseri buriya umuryango w'abibumbye ushobora kohereza ingabo
umuryango w'abibumbye buriya wagiriyeho ibihugu bikennye Eh, iyo ngo inzovu zivuga ni ibyatsi bihagwa umuryango w'abibumbye rero eh, ntacyo ushobora gukora hariya mu bihugu by'ibihangange icya mbere ibihugu bihanganye ni ibifite ijambo rikomeye muri uwo muryango icya kabiri bifite intwaro zirenze uwo muryango icya gatatu nibyo biha amafaranga uwo muryango kugira ngo ujye gukorera ahandi urumva rero burya ahageze ingabo z'umuryango w'abibumbye nubwo igihugu kiba cyapfuye kiba kitakiriho kiba kidafite ubuyobozi kidafite n'uburyo bwo kuyoborwa ibyo rero ntabwo ari byo biri hagati y'abahanganye kuko abahanganye ni amerika n'uburusiya kandi ni ibihangange bifite intwaro za kirimbuzi zikomeye urumva rero hariya barwanira muri kirene nibiba ngombwa bazagera aho babyumvikaneho ubundi bihagarare nyine nk'ubwo ngubwo ijambo rikomeye porofesori ukomojeho ni biriya byita uburenganzira bwa veto kandi uburusiya nyine buri mu bihugu bitanu bihora bifite icyicaro gihoraho ntabwo byaba byumvikana ukuntu koko uburusiya bwakwemerera umuryango w'abibumbye ngo ngo niwohereze ingabo
nta naho wazohereza kuko wazohereza se kujya gukora iki muri ariya mabombe ninde se wakemera kujyayo ikindi ntibinakunda no kubitekereza ni ukurota
radiyo ijwi rya amerika noneho kuri telefone dufite uwatwandikiye kuri vewa radiyo yacu amazina ya tewosi arike tewosi we urahura ukomeye
nta kibazo bwira porofesori kananura umutumirwa wacu amazina yawe yose n'aho uherereye
ntabwo izo posi rero yizeye ndi kigali mu rwanda
ngo witwa
mbere posi ndayizeye ndayizeye
ndi kigali mu rwanda ndabantu nshimire ijwi rya amerika ubwo mperuka mwarasabaga nka abantu bo mu burengerazuba natwe muzaduhereza umurongo vugira muri telefone neza ariko ko tubumva ndavuga ngo ndabanza gushimira ijwi rya amerika ubwo mperuka ibyo mperuka kuvugana n'umunyamakuru wa rya amerika nasabye ko natwe urubavu babyohereza umurongo barawuduhaye
yego turabumva neza nta kibazo mbogarutse kuri iyi nsanganyamatsiko umutumirwa naza kongera guturana uruvugiro aze kutubwira iyi ntambara ya yayikeneye y'uburusiya ababona muri rusange izarangira gute iyo ubirebye ukabirebesha amaso ubona ko ikirere isa naho yatsinze muri iyi ntambara isa naho intambara yarangiye bisa naho nta kindi kintu cyakora ngo ikirere yigaranzure uburusiya ariko kumanika amaboko yivuze ngo intambara yarangiye bisa naho nta rwenda mbibona hafi aha ngaha bitewe n'abantu bari inyuma ikirere bayitiza amaboko bataza tubwire habona bizarangira gute ikirere izavura birarangiye tumanika amaboko igihugu turagitanze uburusiya buzava ku izonga ubwami dusubiye inyuma bizarangira gute ikindi yego
kuri iyi ntambara ngewe iyo mwitegereje nkareba neza ndabona harimo ari uburusiya buri guhangana n'ibi bihugu byo muri wese ariko bigahanganira muri ikirere birasa naho ikirere yabaye ikibuga wese na rasha bihanganiramo bikarwana noneho bamara kwihanganira ikirere ikabaza kimwe n'ibibazo byabo y'amakimbirane bagirana maze n'igihe kirekire cyane birasa naho rero byangiza ibikombe ikirere ntizahombera bikomeye cyane muri ibi bintu na kiriya gitero ikirere bisa naho yagabye mu burusiya mbona impamvu abarusiya bayiretse niba ko byanga bikunde batumye rasha nayo ndayizeye kandi uko ndayizeye ibyo bitekerezo byose usibye kiriya kibazo cyawe porofesori kananura yari yabivuze byose ko nyine ari amahanga arimo arwanira n'uburusiya muri ukirane n'ibi ngibi by'abasirikare ba ukirane bari muri kursk yabisobanuye noneho rero reka dufate ahubwo ikibazo cyawe hanyuma dutere imbere kubera ko abantu bari ku murongo ni benshi bakeneye nabo gufata ijambo ndagushimiye cyane ndayizeye yego nuko porofesori rero umwanya n'uwo kuri kiriya kibazo intambara izarangirite
ngira ngo ariko ndayizeye yanabisubije kuri kirene ari ikibuga bari gukiniramo abarusiya na biriya bihugu bindi by'ubuhangange by'uburayi na amerika ubwo igihe cy'umupira uzarangirira bizaba birangiye nicyo cya mbere kandi ubona ko zelenski yavuze ngo arashaka kuganira uburusiya busubiza ko buzaganira na amerika ubwo rero ibiganiro n'ibinabaho bizaba birimo amerika kuko niyo ihanganye n'uburusiya hariya kuri icyo kibuga cyo muri kerene ni uburyo bwa mbere bushoboka uburyo bwa kabiri ni uko hatazabaho imishyikirano ntiyabeho no kwemera gutsindwa kumanika amaboko buri wese agahagarara aho ageze ibyo rero bizaba bimeze nk'uko byabaye hagati ya korea ya ruguru na korea y'epfo nuko habeho umurongo bamwe bahagarara hirya abandi bahagarara hino biguma aho ngaho nibwo buryo bwa kabiri ariko iyo ureba witegereje mu rwego rwa politiki na politiki mpuzamahanga politiki y'imbere mu gihugu muri kirene na politiki yo hanze urabona ko intambara iri kugenda ishira nabivuga ku buryo bubiri cyangwa butatu iyo urebye ku buryo bwa politiki muri rusange baba abasirikari bo muri kirene n'abanyapolitiki bo muri kirene n'abafatanyabikorwa ba kirene batangiye gushidikanya uko iyi ntambara izagenda n'uko ibikorwa byayo bitari kugera ku musaruro ndetse urabona ko igihugu cy'ubudage cyamaze gufata icyemezo cyo kugabanya imfashanyo yabo ya gisirikare bagiranaga ikirere mo kabiri izasigara ari miliyari enye aho kuba umunani umwaka utaha y'amayero birerekana y'amayero birerekana aho bizajya iyo ugiye rero mu rwego rwa ikirere perezida zelenski yatangiye yirukana umugaba mukuru w'ingabo umwaka ushize kuko batavugaga rumwe ku by'intambara mu minsi ishize amaze kwirukana umugaba w'ingabo zirwanira mu kirere nyuma y'iraswa ry'indege amerika yabahaye ya efuseze ku buryo bwo kwibeshya ariko ibyo ni ibyerekana ko abasirikari barambiwe yaba uriya mugaba mukuru yaba uyu mugaba uyu nguyu mugaba w'ingabo zirwanira mu kirere ni nk'aho bashaka kwerekana ko barambiwe intambara bakaba kuyirwana batabyumvikanaho na perezida icya gatatu ari nacyo gikomeye mu rwego rwa politiki yo hagati mu gihugu ni uko hamaze kwegura abaminisitiri batandatu muri iyi minsi guverinoma ikaba igiye gushyirwaho ariko abo baminisitiri harimo abashinzwe inganda abashinzwe gukora intwaro n'abashinzwe ubukungu ni ukuvuga ko ari abantu bari bashinzwe ibyari ku rugamba numvise n'umudepite wabo wo muri utavuga rumwe n'ubutegetsi ari kuvuga ati abaminisitiri bari bafite uburambe ubumenyi n'ubushobozi ku kazi baragiye zelenski agiye gushyiraho abantu bameze nka we basanzwe bazi kubyina gusa no gukina ikinamico ubwo yashaka kuvuga ko zelenski mbere yo kuba perezida yari umuntu ukina biriya by'ikinamico ati nibo bagiye gushyiraho badashoboye ubwo rero urumva aho mu rwego rw'igisirikare iyo utavuga rumwe n'abasirikare bawe ku by'urugamba mu rwego rwa politike ugakuraho abaminisitiri babishoboye ubu ntabwo tuzi abo bazabisimbuza ariko ndumva atari abashoboye bizaruhanya rero kugira ngo urwo rugamba rukomeze
ariko rero nanone hari ikintu wakomojeho cyo kurambirwa n'ibice byose ibihano gufatira ibihano uburusiya byo hari umusaruro bitanga
ntawo byatanze ni nacyo kibazo ubu ngubu uburayi na amerika bafite kuko bari bazi ko nibafatira ibihano uburusiya uburusiya buzahita busenyuka mu mezi atatu urabona rero intambara imaze imyaka ibiri igiye kuzaba n'itatu ahubwo uburusiya bwarushijeho kuzamuka mu bukungu ikibazo ubu gihari ni ibihugu by'iburayi byagize ibintu by'ubugoryi muri ibyo bihano nibyo biri kugira ibibazo by'ubukungu ubukungu bumeze nabi mu burayi nubwo bari kugenda babwigizayo babyigizayo buhoro bategereje ko amatora y'amerika avaho kugira ngo ikibazo cy'ubukungu kigaragare muri ibi bihugu by'i burayi gusa amerika yo ku byo ku ngamba yari ifite mu ntambara ishobora kuba yarabigezeho niba itaragezeho ku gusenya uburusiya yageze ku gusenya uburayi kugira ngo muri iyi mpinduka yo ku isi yo mu rwego rw'imiyoborere y'isi mu byo bita geopolitike na geostrategi iyi mpinduka y'imitekerereze y'isi abanyaburayi ntibazigere bibohora kuri amerika bazakomeze gukorera mu kwaha kwayo ibyo byo yabigezeho kuko ubukungu bw'i burayi bwo bwarasenyutse ahubwo ubw'uburusiya bwarazamutse ku buryo mu minsi iri imbere bazabona bazabona nk'uburusiya bwifashije kurenza ibihugu by'i burayi
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na porofeseri paul kananura paul kananura ni inzobere umushakashatsi muri politiki mpuzamahanga n'umutekano ku isi turaganira rero ku bibazo by'intambara y'uburusiya na ukraine ubu ngubu rero aho tugeze ahangaha mwabyumvise yuko uko intambara izarangira bitagaragara neza ariko nyine ahubwo bisa n'ibiha ingufu uburusiya kuri telefone dufite niyo murinzi silasi niyo murinzi niyo murinzi niyo murinzi niyo murinzi bambwiye yuko telefone ye yacitse ntabwo baracyamushaka reka dutegereze ko baza kumubona porofeseri kananura kuri ibyo by'ibihano hari ahantu nasomye kuri interineti babaza umuntu w'umuhanga ushobora kuba akomoka ntibagiwe izina rye ashobora kuba akomoka nawe mu burusiya aba aho ngaho i pari nako mu bufaransa avuga yuko mu gufatira umutungo w'uburusiya muri urwo rwego rw'ibihano uburusiya nabwo bwageze gutya buravuga buti oh badufatiye amamiliyari magana atatu y'amadolari natwe hano hari abantu b'abanyaburayi abanyamerika abongereza nabo bahafite umutungo bahafite amafaranga menshi natwe reka tuyafate ibyo bintu ni byo
ngira ngo icyo yashatse ni byo ariko icyo yashatse kuvuga ntabwo babifatiriye mu buryo bumwe icya mbere bafatiye ibihano burusiya abanyaburayi n'abanyamerika basabye inganda zabo na za antoropurize zabo n'ibigo byabo bikomeye bikorera mu burusiya kuvayo uburusiya rero ibintu byabo barabifashe babikoresha ku buntu urumva abandi bashyizemo igishoro uburusiya bwakomerejeho ntacyo bubishyuye cyane cyane ko ntacyo bwagombaga kubishyura kuko si bwo bubirukanye icya kabiri nabwo bwaravuga ati ntacyo tubaha amafaranga dufite aho ngaho iwanyu nimugire ikibazo bazayabaheho
ibyo ni akazi kanyu ubwo rero ni akazi kanyu nyine ni bene wanyu babatumije kandi badufitiye amafaranga nibiba ngombwa bazabaheho ubwo urumva ayo mafaranga hano abanyaburayi n'abanyamerika bafatiye uburusiya amafaranga yabwo bwahabikije nibiba ngombwa uburusiya buzayabishyuza abanyamerika n'abanyaburayi bari bafite bari bakoreraga mu burusiya bo barahikuye bica amasezerano urumva nta n'icyo bazabaza nyuma amasezerano yabemereraga kuhakorera yabemereraga kuhakorera kuko bayikuyemo kandi ntabwo uburusiya bwababujije kujyana ibintu byabo uretse ko utajyana amazu utajyana imashini utajyana n'ibindi
radiyo ijwi ry'amerika yego
ubwo rero ngira ngo yagereranyaga ibyo byombi ariko mu rwego rw'amategeko biratandukanye n'ubwo byose ari ifatiramutungo
ijwi ry'amerika abamfasha bambwiye yuko niyo murinzi silasi yagarutse ku murongo ari muri kenya niyo murinzi urahura akomeye
ndashima imana kabisa uherereye mu wuhe mujyi aho ngaho muri kenya
umujyi wa nayirobi aha mu mujyi wa nayirobi murakira mute imfu za bariya basore bahiriye mu ishuri ryabo
turababaje cyane twarababaye cyane rwose twabyakiranye umubabaro mwinshi cyane ntangera
nuko twigarukire rero
ye twigarukire ku nsanganyamatsiko y'iki kiganiro umwanya ni uwawe kuri iyi ntambara y'uburusiya na ukirane
bitantangaje icyo mbona kujya ntambara ya ikirere n'uburusiya uri kurabira aba iriya ntambara ntabwo ari ari ikirere kirarwana na n'uburusiya ni uburayi bwose ariko ibihugu bihugu by'uburayi biko birarwana na n'uburusiya ye niyo murinzi ibyo porofeseri paul kananura yabisobanuye bihagije urakoze
ikindi kibazo mfise aha
ikibazo mfise nkeneye ku kibazo cy'uko ayo dusobanurira kujya bijya birwanisho irani yaheruka gufashisha gufashisha uburuhukiro bw'urusiya ukuntu ukuntu amerika ukuntu amerika yoba yarabyakiriye ye nuko nuko niyo murinzi sirasi
murakoze cyane ye porofeseri kananura umwanya ni uwawe
Eh, ngira ngo ubu irani nta migenderanire myiza ifitanye na amerika ibyo ngibyo ntacyo byaba bibwiye ni icya mbere irani imaze imyaka irenze mirongo itanu cyangwa mirongo itandatu mu bihano bya amerika byo gutanga intwaro zayo aho ibonye ntacyo biba biyibwiye ku byemezo byose amerika yafata kuko nta nta mibanire myiza bafitanye
kuva muri mirongo irindwi n'icyenda
ni kuva muri mirongo irindwi n'icyenda nta nta mibanire myiza bafitanye ahubwo bahora bahanganye bashotorana banarasana bashondana nk'abana Eh.
gutya ariko buri wese amenya aho agarukira Mhm. ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite bizimana muhammad bizimana we
reka ndabumva ijwi rya amerika urahora akomeye
naraho neza ndabona uri mu rwanda uri mu kahe karere
ndi mu karere ka gatsibo umurenge n'ikizigiro umudugudu n'ikitabira akagari n'ibibona
gatsibo ni mu burasirazuba
iyi ni iburasirazuba ye umwanya ni uwawe
icyo ndagira ngo mumbarize porofeseri kananuka ni kananura
ni kananura Eh, ntabwo ari kananuka umbabarira nanibeshye ku izina Eh,
Eh, kuki numva topiki muriho ni ku ntambara y'uburusiya na ikirene mhm.
ubwo nagira ngo munsobanurire neza ubundi ikirene itarigenga yayoborwaga n'uburusiya
ye urakoze cyane utega amatwi icyo gisubizo kubera ko ndumva ki- kirimo utuntu twinshi urakoze
Eh, ye porofeseri kananura
Eh, burya u- uburusiya na ukraine bahuriye kuri byinshi mbere bari bahuriye eh, muri kirya gihugu kigali cyitwaga irisese uniyo soviyetike eh, ubwe- ubumwe bwe- bw'abasoviyete niko bw'ibihugu tubyita by'abasoviyetike Mm, bari babihuriyemo Eh, ni- ni nacyo gihugu cyari icya kabiri nyuma y'uburusiya muri ubwo bumwe Eh, ibintu byinshi buriya ikirere ifite ni n'abarusiya babyubatseyo nk'igihugu cya kabiri nk'umujyi wa kabiri kiyeve niwe wa- nyuma ya moscou niwe wari umujyi wa kabiri mu- muri ubwo bumwe eh, bwa- bw'ibihugu by'abasoviyete mhm.
ibihugu byinshi bara- barabihuje icya kabiri bahuje ni uko bahuriye ku iyobokamana rimwe ririya ryo ry'aba orthodox rya orutodogise n'impamvu ubona uburusiya bugenda mu ntambara buke bu- butanafashe kiyeve burya kiyeve ni ni nk'aho ari wo- ari wo mujyi mutagatifu wabo Mhm.
nubwo ubuyobozi bw'iryo dini buba moscou ariko kiyeve burya ni nkayo ni nka maka yabo ku bayisilamu Mhm.
niyo mpamvu banabigendamo buke no no gusenya kiyevu hari aho badashobora gusenya cyane cyane eh, intuze insengero zabo ibirizi ibi- iki- ibiriziya byabo bihari kuko ni ni- ni ibiriziya bikomeye kandi eh, byo biri mu mujyi mutagatifu wabo Mhm.
urumva ibyo bintu bibiri rero bahuriyeho birabahuza cyane kurenza ibindi ni uko burya muri politike hazamo izindi nyungu eh, cyane cyane uriya muperezida uriho yagiyeho ku buryo butunguranye cyangwa bushyizweho zelenski bigatuma a- a- zelenski adaharanira inyungu z'abanyayikirere ahubwo aharanira inyungu z'abandi zigenda bamushyizeho ibyo rero nibyo byagiye bisa n'ibikwega amakimbirane bikwega intambara buriya eh, hari ibitavugwa ni uko hari amasezerano atanditse uburusiya bwari bwaragiranye na amerika eh, igihe cyo iyo- iyo- iyo uniyo soviyetike ya- yasenyukaga yasenyukaga Aha.
bw'uko batazajyana uriya muryango uyu muryango wo gutabarana w'i burayi eh, mu bihugu bya- bya- bya- byahoze biri muri ubwo bumwe eh, bw'ibihugu by'abasoviyete bi- biri kwigenga uwo muryango ni otan otani ibi- Eh.
ibyo rero bagiye babikora Eh, noneho bigasanga uburusiya bwanageze aho busabana bwo kujya muri otani barabwangira nibwo bivuze uti "Eh, abo bantu batareka ngo tujye hamwe mu- mu by'umutekano ni uko batadufitiye umugambi mwiza nibyo rero buriya byageze aho bigenda bikura ah, noneho baravuga bati ikirere yo ntabwo mushobora kuzayigira umunyamuryango wanyu ntibikunda mwaba Igihe rero mutwugarije ko ku irembo Ukraine ryacu itangiye rwose gusa n'iyibisaba Mm.
eh, buriya baravuga ngo mu rwego rw'umutekano ngiyo ushaka umutekano ubanza gutera igipfunsi cya mbere Mhm.
Eh, ubwo rero barabatanze babatera igipfunsi nyine nibyo turimo byazanye iyo ntambara ari nayo mpamvu eh, ari ikibuga buriya nyine bari kurwaniramo Mm. ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite niyo nkuru jerome niyo nkuru niyo nkuru telefone ye telefone ye ira- uri ku murongo niyo nkuru niyo nkuru ntabwo turi kumvikana twikomereze radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na porofesori paul kananura kuri ibi bibazo by'intambara ya ukraine n'uburusiya nibutse yuko porofesori kananura ari umushakashatsi ni inzobere muri politiki mpuzamahanga n'umutekano wo ku isi niko se porofesori tugitangira twa nakoze nakomoje ku ngaruka intambara igitangira yagize kuri afurika icyo gihe abaperezida baracicikana eh, barimo perezida makisal wari uwa senegal icyo gihe yari perezida w'inama y'abakuru b'ibihugu bya afurika m- muri wa muryango w'ubumwe bwa afurika birukankira mu burusiya bajya kuvuga bati na, na ukraine bati ibiciro bya byazamutse cyane cyane cyane by'impeke ubu ngubu ingaruka mu rwego rw'ubukungu in- iriya ntambara ifite kuri afurika bigeze hehe
icya mbere birababaje biteye n'isoni ko abaperezida ba afurika ari abasabirizi aho kugira ngo bakore gahunda na politike zituma eh, bubahisha ibihugu byabo baha- ba- bakora eh, ba- ba- ba- bagira politike yo kwihaza mu biribwa ni ukuvuga politike y'ubuhinzi nziza kuko afurika yose irera afurika yose ibintu byose birahera afurika ifite ubuso bunini budatuwe ntabwo eh, isi yose ubu yabonye yuko ikirere n'uburusiya mu byerekeranye n'ibinyampeke ari byo byari ibigega by'isi ntabwo byagize ingaruka gusa kuri afurika byayigize n'aha mu burayi hose Mm.
ariko ubu ngubu ngira ngo abanyafurika batangiye nabo kumva ko bagomba kugira gahunda ihamye mu y'ubuhinzi kugira ngo bihaze mu biribwa Eh, nicyo cya mbere ubundi muri rusange bagiye bumvikana hagati aho u- uburusiya bukagenda burekura gato gato eh, izo- ibyo binyampeke byari mu bigega bya ikirere bigasohoka Eh, cyane cyane bwaje no kwereka abanyafurika yuko ba bantu bari kubisabira batabukunda kuko amato atandatu yasohotse ya mbere ngira ngo atanu yaje mu bihugu by'i burayi eh, ubwato bumwe aba ari bwo bujya muri afurika nyuma abarusiya bagerageje kureba uko bafashe ibihugu bya afurika byari bikeneye ibyo binyampeke ku bundi buryo bwihuse Eh, ariko ubu ngubu isoko ngira ngo ryongeye gusa n'irigaruka mu nzira nubwo ibinyampeke biva muri ibyo bihugu bifite ingorane ebyiri icya mbere niyo y'intambara ituma uburusiya butumvikana na ikirere uko yakomeza kohereza ibyo binyampeke bicishije muri iriya nyanja yirabura icya kabiri ni uko ibihano amerika yafatiye uburusiya bituma abanyafurika batagurayo ibyo binyampeke bakoresheje amadorari kuko bibujijwe ibyo rero bisaba guca mu nzira nyinshi zo gucisha ibyo bicuruzwa mu buhindi cyangwa mu bushinwa kugira bigere muri afurika cyangwa se uburusiya bukabitangira ubuntu urumva ni ni ibintu byose bizengereza afurika afurika nayo igomba kwigenga ikava mu bucakara ikava mu guhakirizwa ikagira gahunda ihamye y'amajyambere kandi abantu bose babonamo ubukungu itihariwe n'agatsiko k'abantu bake cyangwa se itihariwe n'abantu bo mu miryango imwe cyangwa mu bwoko bumwe bituma afurika isubira inyuma ihora irirwana ihora igira ibibazo by'imbere mu gihugu muri buri gihugu ariko bitera n'akajagari muri afurika yose ibyo bintu tugomba rwose kubicikaho tukagira abayobozi baharanira inyungu z'ibihugu byabo baharanira n'inyungu za afurika n'ibyo bihugu bikavamo bikavaho rwose hakaba igihugu kimwe cya afurika hakabaho leta zunze ubumwe za afurika ibindi bikagira ba guverineri ubundi ibintu byose bikagenda neza afurika ikikingira kandi ikagira n'ubukungu butajegajega
ariko ibyo ngibyo rero ndumva biri kure
bose bashatse babigeraho imyaka icumi byaba bigezweho ibyo bintu barabiharaniye ngira ngo ni nabyo kadafi yazize kuko yari yamaze gushyiraho gahunda y'uko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane bazashyiraho ifaranga rimwe na banki imwe y'afurika ikaba abija bagashyiraho ikigega cy'ubuku cy'imari cya afurika kimwe kikajya hariya muri kameruni ya wunde bagashyiraho n'ikigega cy'ishoramari kikajya sitire muri libiya ubundi zahabu ya libiya akaba ariyo ihagararira iryo faranga n'ibyo byose mu gihe rero bateye libiya ikintu cya mbere basahuye niyo zahabu ubu ngubu afurika iracyarira icyo gihe n'ururimi rumwe mu mishinga rwagombaga kuba igiswahili
ibyo byose byari byemejwe n'igisirikari kimwe kuko afurika iyo urebye ifite abasirikari bafite ubushobozi buke kandi ariyo itanga amafaranga menshi ndavuga yo ibihugu byose biteranye ariyo itanga amafaranga menshi mu kugura intwaro ariko ikagira igisirikare gifite ubushobozi buke ariko urumva ubwo bushobozi bwose babushyize hamwe bwagira icyo bubyara kandi bwatuma birinda muri rusange aho kugira ngo ibihugu bikomeze birindwe n'abo hanze burya baravuga ngo barya amazi yo hanze agira ate
aho ngaho karansize ibyo ari byo byose igitekerezo kirumvikana nubwo tubuze ijambo turyibagiwe gatoya nuko akimuhana kaza imvura ihise aha nibyo n'abarundi ku bihugu bya afurika bajya kubitabara byamaze gukubitwa cyangwa za guverinoma zagiye iyo haje imitwe y'iterabwoba cyangwa se imitwe yitwaje intwaro
muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga kuri telefone dufite niyo mwungere fideli niyo mwungere niyo mwungere ndumva asa n'uri ku murongo ariko nawe ntitwumvikane sinzi impamvu noneho duhamagare kwizera ahmada kwizera uraho urakomeye
yego ndakomeye ngaho ndi mu majyaruguru y'u rwanda akarere n'ibindi mirenge n'ubuyoga yego
iyo ndegere kuri iki kibazo cy'intambara ikirere n'uburusiya mbona ko iyi ntambara iyi ntambara ntabwo iteze kuzarangira kubera iki
ni intambara y'ibihugu ni ibintu bisa nk'aho bihanganye kandi bijyakunganye ingufu kuko ni intambara ihuza uyu urebye usanga nka ikirere ikirere isa nk'aho ari ikibuga cy'imirwano ni ikibuga cy'imirwano irwanirwaho n'igihugu cya amerika ndetse n'uburusiya Kwizera.
birakungahaye ku ki ku ntwaro kwizera we ibyo ngibyo porofeseri kananura yabisobanuye umva ibyo byose porofeseri kananura yabisobanuye ahubwo nawe uze gusubira kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu veho akadomo komu wongere wumve iki kiganiro nawe uko yabisobanuye ahubwo hari akantu gashyashya ufite nk'akabazo cyangwa se eh, agatekerezo gatandukanye n'ibyo ngibyo
ye eh, ikibazo nakwibaza nakwibaza ese y'uko muri ino ntambara harimo kuba hakorwamo nk'ibi- nk'ibyaha by'intambara ese nyuma y'iyi ntambara ibyaha by'intambara byakozwemo ese hazabaho urubanza rwabyo cyangwa bizamera nka intambara yabaye muri irake bajya kwica sedamu huseni bikarangira n'ubundi ibyaha by'intambara byabayemo abenshi batarabihaniwe no kwica uriya muyobozi batarabihaniwe abenshi ye Ikibazo nakwibaza urakoze cyane
yego kwizera ahmad porofeseri we azanye akantu gashyashya koko mu rwego rw'ubucamanza n'ubu- n'ubutabera
Eh, nta- nta byaha by'intambara bizabamo kubera impamvu ebyiri niyo byabamo ntabwo bashobora kubibaza abayobozi b'igihugu cy'igihangange ibyo ngibyo babibaza abanyafurika ba- ba nyakushya nyine ni icya mbere icya kabiri nta ni- nta n'ibyaha by'intambara birimo kuko u- u- urebye uko intambara imeze muzarebe bajya berekana amagorofa afite nk'amazu nka- eh, a- amagorofa ahere- a- agerekeranye nk'amazu mirongo itatu cyangwa mirongo ine agerekeranye eh, ari manini cyane ukumva bahateye bombe aga- i- i- iryo gorofa ryose rigasenyuka ariko ukumva na ikirere yavuze ngo hapfuye umuntu umwe ni ukuvuga ko nta bantu ba- uburusiya bujya kurasa buzi neza ko nta bantu barimo baba babitsemo intwaro n'uwo muntu umwe uba wapfuye ni uba azirinze akenshi aba ari u- urumva aba ari umusirikari cyangwa se umupolisi nicyo cya mbere icya kabiri niyo ha- haguyemo abantu ku buryo bw'impanuka ibisasu kibaguyeho kuko cyayobye cyangwa se bakaba bari ahantu batagombye kuba igihe icyo gisasu kigiye ku- kugwa mwumva yuko bavuga ngo hapfuyemo abantu icumi cumi n'icyenda kandi ibyo bivugwa na ikirere si ukuvuga ko bivugwa n'uburusiya kuva intambara yatangira kugera ubu ntabwo harapfa n'abantu bageze ku gihumbi b'abasivili b'abasivili ni ukuvuga ko eh, nta byaha by'intambara birimo eh, n'abasivili babipfiramo abari abari impanuka kuko isasu ryabaguyeho ku buryo bahuye naryo ry'agaherere cyangwa se eh, isasu ryaguyeho ritagomba kujya kugwa Eh, ibyo rero ntibi- mu mu rwego rw'ubucamanza ntabwo ushobora kubigira icyaha kuko ntabwo habaye umugambi wo kurasa kuri abo bantu kandi uzarebe niyo ntambara ikomeye irimo ibisasu bikomeye yapfushije abantu bake kuva intambara zabaho ni ukuvuga rero ko kugera ubu nta byaha by'intambara birimo ariko rero Eh, na- perezida na biriya bakinisha Yego.
byo kuvuga ngo bashyiriyeho ngo manda putine bavuga yuko ngo ngo ni abana bafashe babajyana mu burusiya ntabwo bavuga ko ari abapfuye Eh, nibyo barabanyaze
bavuze ngo ni abana banyaze urumva rero abo bana banye- niba ari urumva ko ari ibyo gukinisha ubucamanza mpuzamahanga kuko bubereyeho abandi batari aba ngaba b'ibihangange
ariko rero Puti- perezida putin asa n'ugenda yikandagira mu mahanga
ariko ngira ngo ejo bundi yagiye eh, Muri yagiye Mongolia.
bavuga ngo bari bumufate mwabonye uko bamwakiriye kandi mongoliya nayo iri muri ruriya rukiko mpanabyaha mpuzamahanga cpi
Eh, irimo kandi cpi yarabibukije arabwira ati nimuze mumufate Mm.
erega naho muri amerika ashatse yahaza kandi nabwo ntibamufata ariko wabonye iyo agenda agenda afite indege y'imbere hari ebyiri za gisirikare ziriya eh, z'intambara zifite ibisasu z'intambara indege ebyiri imbere n'indege ebyiri inyuma kandi zose zifite ibisasu eh, ibingibi by'ubumara nyine bwamara ahantu naho waje no muri amerika ntawatinyuka no kumufata Mm,
Eh, kuko ibyo bisasu barya babirekura mm. izo ndege ziba nyine zi- zi- zirinze iyo umukuru w'igihugu cy'uburusiya
Eh, bi- bi- biba wi- biba bi- birenze iyo ndege y'umukuru w'igihugu cy'uburusiya aho ari hose rero urumva aba arinzwe kandi arinzwe n'ibyo bitwaro bya kirimbuzi ku buryo nta nta n'uwatinyuka Bi- birya rega ni ugukina ni uguki- ni ugukinisha abantu ku isi kugira ngo wumve ko hari hari Erega- uburyo bwo kuba hakemurwa ibi- ibibazo ku bundi buryo eh, mbere gukomeza bavuga ngo ni abanyafurika bajyayo birya ni uku- ni ugukinisha abantu Mhm.
ruriya rukiko buriya nu- rubereyeho abanyafurika cyangwa abandi bantu b'abakene b'intege nke ibindi bihugu bikennye b'intege nke Mm.
bativugira
erega porofesori kananura uvuze akantu iyo nkuru y'indege zigenda indege z'intambara zifite ibitwaro bikomeye zigenda zirinze iyo umukuru w'igihugu ndibwira yuko niyo igeze aho igomba kujya nazo zikomeza gukora paturuye mbese zikomeza kuyirinda N- nibutse yuko uburusiya minisitiri w'ububanyi n'amahanga ndi- ndibuka ko ziriya mpapuro zigisohoka yabivuze ku mugaragaro lavrov ati uwatinyuka gufata perezida wacu yaba agabye intambara ku burusiya twamutera
Eh, ngira ngo ariko nibyo yababwiraga Eh, ni ukuvuga rero Mm, izo kandi- ndege yego ubwo rero ni ukuvuga ko izo ndege ziba ziteguye kurwana igihe icyo ari cyo cyose ntabwo ari imikino
Oya, ziba ziteguye kurwana kandi ku- kuva kera na mbere y- yenda icyo gihe ntibatwaraga ibitwaro bya kirimbuzi ariko kuva kera ndibuka yigeze no kuza hano i borudo imodoka zose nijoro bazikura mu nzira aho yari buce aje hano kuri meri gu- gusuhuza renji pe bazikura mu nzira nijoro abantu barabyutse basanga imodoka bazikuye mu muhanda ariko n'icyo gihe icyo gihe we yabaga afite ebyiri nazo zi- zifite amabomba ariko ayasa- ayasanzwe atari ayo ubu ngubu ngubu noneho hari iby'intambara n'aya kirimbuzi uwashaka wese gushaka gukora akantu byahita bimuteraho amazi ashyushye buretse gato porofesori kananura perezida w'uburusiya yaje mu bufaransa igihugu nacyo kiri mu gifite icyicaro gihoraho mu muryango w'abibumbye gifite igisirikare gikomeye ariko yizanira n'indege ze zo kumurinda
Eh, kandi icyo gihe ni kera ni- Eh.
hashize imyaka nk'icumi aha
nta nubwo ari ubu ni kera hashize imyaka nk'icumi Mm.
icyo gihe yazaga Mhm.
ni mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi gutyo mbere igihe no kuba cumi n'itanu ndumva umuntu yabireba igihe cyo yasuye borudodo kuko umuntu ashobora kubireba nuko ntari ntabwo narizi ko bakibaza nkunze ku- kuba nabirebye ariko ndabizi kuko nari hano yego ndanagiyeyo Mhm. hanyuma nanone akandi kantu wavuze aho ngaho erega ni utuntu ubu twigisha ni utuntu dushyashya uti imodokari barazihakuye abaturage ba nyirazo batazi ibipfa n'ibikira bo bagiye kuryama inzego z'umutekano zirara zisakuma izo modokari zizikuraho
Eh, bazisakumye nijoro ukaza ugashyira imodoka ku muhanda wowe nk'uko usanzwe ukajya kuryama wabyuka mu gitondo ukayibura wayi- wayitelefona bakakubwira bati twayijyanye hamwe ba- bajyane imodoka zifite amakosa ariko nta mafaranga uri butange ujye kuyikurayo basanze zidahari kandi kuva ku kibuga cy'indege kugera no hejuru ya meri ya borudo hari abasirikari hose ku bisenge by'inzu bamwe bazi kurasa intego bamwe eh, bita tirere deri ba- ba- b'abafaransa n'abarusiya atari ukuvuga ngo ni abafaransa gusa bose bumwe babiri babiri umwe ari umufaransa undi ari umurusiya bari ku bisenge kuva ku kibuga cy'indege kiri kure nyine ni- ni nka biriya bibuga biba biri kure cyane ni- ni- nk'hariya mu rwanda ni nk'uko ya- yaba ava mu bugesera aza ari i kigali noneho kuri urya muhanda wose hejuru y'amazu yose ahari bakaba bahari
icyo gihe alain jupe yari m- m- maire meya wa wa bordeaux wa borudo Ah.
Mm.
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na porofesori paul kananura yazobereye mu by'umutekano mpuzamahanga muri politiki mpuzamahanga ni n'umushakashatsi n'uko muri ibyo ngibyo nyine hanyuma turi kuganira rero ku bibazo by'intambara ya Ukraine n'uburusiya intambara murabizi yatangiye kera nubwo bavuga ngo ni mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri ariko ubundi yatangiye mu bihumbi bibiri na cumi na kane uburusiya bwigarura intara ya kirimeya kuri telefone dufite nibigira dickson nibigira uraho urakomeye
yego ndakomeye
ubu ndumva uri ushobora kuba uri mu burundi
yego ndi mu burundi mu gihe gisagara
nyanza rake mu ntara y'amakamba
nuko ikiganiro wagikurikiye se
ngo ndagikanguriye hagati
baza ikibazo cyawe rero
ikibazo cyanjye nabaza none babona iyo ntambara yorangira gute niyahe inzira nziza yo bure kugira ngo irangire kuko natwe byino birashobora kubishyikira ugasanga uko intambara iteba ni usanga ibintu byononekara nk'ibiciro bizimba cyangwa ibintu bya nkenerwa biva mu mahanga ugasanga biragorana umuti nyawo wotogwa kugira ngo ihere
nibigira icyo kibazo porofeseri kananura yari yagishubije neza yagisobanuye neza ubwo rero nawe nimba ubishoboye uze kujya ku mbuga zacu zose nkoranyambaga by'umwihariko kuri interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu veho akadomo komu maze uze gukurikira igisobanuro yatanze yewe urakoze cyane nuko natanguye hagati birango nka tutatanguranye yeee nuko urakoze
yego ahubwo porofesori kananura atumye ntekereza kandi kantu yego nubwo intambara tutabona ukuntu izarangira wabivuze ko bishobora kuzaba nka koreya ya ruguru na koreya y'epfo bamwe bagahagarara hariya abandi bagahagarara bikaguma aho ngaho ariko se ubona bishobora kuva iyi ntambara ubona ishobora kuvamo n'intambara y'isi yose
igihe cyo kuvamo iby'intambara y'isi yose cyararangiye gute se kuko ubu ngubu mbere niho hari ubushagaga mu bihugu by'i burayi na amerika byo kuvuga ngo uburusiya bugera kure nabo bazabyinjiramo ni icya mbere ariko bari biteguye ko uburusiya buza gushwanyuka ubu rero babonye ko butagishwanyutse ahubwo buri kwiyubaka n'ubwo butakaza amafaranga menshi n'igishoro cyinshi ku ntambara ariko babonye ko bwishoboye nta n'umwe rero wakwifuza ubu guhangana nabwo kuko azi ko atatsinda atabutsinda kandi intambara utazatsinda ntuyirwana nta n'umwe ku isi rero ubu ngubu ufite intumbero yo kuba yakwinjira muri iyo ntambara yaba amerika byaba ibihugu by'i burayi guhangana n'uburusiya ku buryo bweruye kuko n'ubundi ni ibyo bihugu mirongo itatu birwana birwana n'uburusiya muri kirene nta kindi rero baza kongeraho kuko bose babihomberamo kandi noneho ubu bazavuga ko ari kirene itsinzwe ariko icyo gihe babyinjiyemo bavuga ko ari uburayi na amerika bitsinzwe kandi ntawe ushaka kwishyiraho igisebo cyo gutsindwa ibyo ngibyo ntibikiriho ahubwo ejo bundi bazaterera nikirere mu minsi itarenze uyu mwaka noneho ubundi bihagarare kuriya bimere buri wese ahagarara aho ari ubundi babyihorere cyangwa se bavuge bati oke turumvikanye ariko aho uburusiya bwafashe ubwo ho byararangiye bwamaze kuhafata byararangiye kandi n'ibinatinda uburusiya nabwo ntibuzakomeza kuguma muri ayo buzageraho noneho bufate kiyeve ubwo bundi ibibazo bibe birangiye kuko nibumara gufata uriya mujyi wa wa porovoske cyangwa se pokorovoste biterwa n'uko babisoma nibamara kuwufata ari wo uhuriraho imihanda yose yo ku butaka na gari ya moshi zose zishobora gutwara ibikoresho bya gisirikare muri kirere nibamara kuwufata bakawufunga bazaba bafunze intambara muri kariya gace ba- barimo bayi- bafashe Bagenzura, eh.
bazaba bafunzi- bafungiye intambara hagati igisigaye kizaba gisigaye ni kiyeve ubwo bashobora kuyifata ku bundi buryo ba- bakoze ibitero byo guterayo amabombe menshi ku buryo abandi bashyira amaboko hejuru Eh, kandi noneho tumaze kubona ko abasirikari ba ikirere bakuru barambiwe iyo ntambara Ah, abanyapolitiki bakomeye barambiwe iyo ntambara Eh, ikindi cya cya gatatu ni uko zelenski yarangije yarangije igihe cye ni uko ari mu ntambara nta matora ahari Eh, igihe cyo bizaba ngombwa bagatora eh, azagenda kuko azaba adafite icyo yamariye igihugu ubwo yarakizaniye ibyago Eh, cyangwa se abadepite baterane bavuge bati tugukuyeho icyizere ubundi bashyireho umuntu ushobora kubwira uburusiya ati reka twumvikane yebana n'ubundi turi abantu bamwe Mm. ubwo ngubwo uriya nib- nibigira yatumye ntekereza nyine ibyo by'intambara ya- intambara y'isi yose ya- yaturuka hariya kuko ni uko yaravuze ati bishobora kudukururukaho ariko rero nyine bituma ntekereza no muri mari ejo bundi ba- barwanira mu majyaruguru ya mari ni uko hapfa abasirikare benshi cyane bavuga yuko hari n'abacanshuro b'abarusiya merisoneri nabo babiguyemo nuko noneho rero ntabwo nibuka neza nimba ari uburusiya cyangwa zelenski wa- ba- umwe yavuze ati ni iki gihugu kibiteye ni ubu- ni- ni- ni- ni ukraine ishaka ku- kuzana intambara muri afurika ibeshya ngo uburusiya ngo burahari mbese bagashaka kuzana intambara no muri afurika ibyo bintu ariko ubu ngubu byaracweje nimba narakurikiye neza ntabwo bishobora kugira ingaruka
Eh, ngira ngo ibyo bintu hari ikinyamakuru cyo mu bwongereza ndaza kukoherereza cyabimbajijeho ejo hashize tu- tubiganira Eh, ni ibintu bisekeje ikirere ntabwo ifite ubushobozi bwaba ubw'iperereza bwaba ubu- u- ubw'ubukungu bwo kuba bwashyigikira igitero nka kiriya ahubwo kuba umuvugizi w'inzego z'um- z'iperereza z'uburusiya eh, nako zo- zo- w'inzego z'iperereza za ikirere n'inzego no- na minisitiri wa ikirere muri senegali bara- baravuze ko aribo bakoze bashyigikiye icyo gitero cy'abantu bi- b'iterabwoba hariya n'abandi baharanira ubwigenge mu mu majyaruguru ya mari b'abatuwarege Eh, ni ababatumye kubivuga ni ababatumye kubivuga kuko ntibafite ubushobozi bwo kubikora ariko ahubwo ibyo byerekana eh, nyine bya bibazo tugenda tuvuga kandi twandika ko eh, ikibazo cy'intambara yo muri kirene buriya ni toto intambara iri mu- iri- iri- iri- iri- itangiye muri afurika cyangwa izabera muri afurika irimo ibyo bihugu by'ibihangange niyo izaba ikomeye ahubwo ishobora no gusiga afurika idafite abanyafurika abanyafurika bapfuye si bashize Mm. reka twizere ariko ko bitazaba Intambara izava hariya buriya barimo barakora imyitozo muri ikirere intambara izimuka ije muri afurika noneho hariho biriya bihugu by'ibihangange by'i burayi ni ukuvuga amerika n'abanyaburayi bizahanganira n'abarusiya n'abashinwa n'aba na irani bazahanganira hariya muri afurika kuko bose bakeneye amabuye ya afurika kugira ngo bakomeze eh, kuba ibihangange ku isi amabuye za peteroli za gazi za uranium ibyo byose Ibyo- ibyo byose barabikeneye ni- ni nazo ntambara z'akajagari ziri muri afurika ni ni uko abayobozi ba afurika bakoreshwa nk'abacakara nyine eh, kugira ngo bashyigikire bamwe muri abo bakomeze bayore amabuye ku buntu bica abaturage babo cyangwa bicisha abaturage babo radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda profesor paul kananura nongere ngushimire cyane byimazeyo umwanya waduhaye urakarama
namwe murakoze cyane ijwi rya amerika nibutse ko profesor paul kananura ari inzobere n'umushakashatsi muri politiki mpuzamahanga n'umutekano mu byerekeranye umutekano ku isi hose ni umushakashatsi rero niwe twaganiraga ku bibazo by'intambara ya ukirane n'ingaruka Ukraine n'Uburusiya n'ingaruka zayo namwe mwese uko mungana murakarama